congratulations to kábíyèsí o kábíyèsí o kádé pẹ́ lórí kí bàtà pẹ́ lẹ́sẹ̀ so my people we hear say they say kábíyèsí they don get uh, doctorate degree though say Queen Naomi e follow appear for there and the gist when i hear be that one allege o because i no go and my eye no reach am na here i hear am um, na i say okay make me sef come touch light am for my channel so my people, dem say oh of Ife Oba Adeyeye Ogunwusi say e just get doctorate degree now so na i say okay make me sef come touch light am for my channel because the time when they uh, i hear the gist uh, yesterday i no come out because i no dey okay so today now now i say okay wen i don dey okay make me sef come touch lighter for here welcome to bcg tv na today be di first time they dey come and cross my channel make you no forget to hit on the subscribe button and the notification bell so dat anytime we dey carry gist dey come una go dey notify so for those na dey go dey come god go bless una i dey talk about royal home nigeria celebrities subscribe and share this video thank you my correct people, dem say na for ile eh, obafemi awolowo university na there na dem for award caviarcy the doctorate degree no be this first time no be caviarcy dey get award of doctorate degree though caviarcy don get doctorate degree i think for uh one place for north yes e don get am for there oh this one now dem even tok say uh say more than how many times when kabiyesi don get doctorate degree this one now my people dey say na obafemi awolowo university na im dem for give kabiyesi this doctorate degree i am so happy with i am so happy for him na god almighty na he go bless am na he go eh, give am long life and prosperity in jesus mighty name that we pray amen he will give a long life god god will bless kabiyesi he will bless everybody bless the children make i not forget say queen naomi sef get doctorate degree now queen naomi doctorate degree Now, foreign one you understand uh, this Tope get but na queen naomi na first Tope get doctorate degree you understand na kunami na efes and get so i'm so happy for dem. my pipo according to di gist wey we dey hear dem say olori and dey fight e dey cry say kiname don enta di picture again you understand say oni of fefe no dey look dia face again every time like e ka dey leave dem dey comot. kabiyesi no dey mind her again e no dey even come to her place for lagos again if she come ileife kabiyesi go abandon her comot so he no go understand wetin dey happen again so my people, they say olori mariam say he dey very very eh, e dey feel very very bad because of queen naomi because of say Oni of se eh uh, he, he be, or Queen Naomi greet Oni of congratulation for his uh, eh, doctorate degree award say na dat tin na im make olorimeria now come dey vex dey excuse face Then later on dem say e dey cry on cry when be say e no fit stop na im she dey cry say Kabiyesi no even care again Kabiyesi don tell dem say anybody wey you know say e no fit stay make e comot make i no forget say Kabiyesi marry all these women When dem ask Kabiyesi dat time when dem interview dem say why e marry plenty wife He say because he marry dem say anyone wan comot if one all of dem no fit just comot di same time na wetin he tok becos dat time kabiyesi no come dey get the luck of komplace no get luck for women again you understand that any woman when he marry he go dey comot so na that he come make he come put he come marry all dis maybe yeah according to them. They say all these um, um, ifa people, ifa pipo na eh, chief ifa abi priest chief abi wetin they call them chief prince na him tell kabezi say make him marry make kabezi marry plenty wife so that anyone wen e comot one one one one you understand if and since wen kabezi come marry all these wife now since that time no one don comot to, no one don comot make you see am and kabiyesi no like the way when he take go pack wife o oh. yeah, shebi una remember the time when his sister do interview say kabiyesi no like di idea di idea of packing plenty women put for her place uh, put for herself say kabiyesi no like am so my correct pipo na di gist wey i carry come for una na be dis one o say kabiyesi hmm, no be small one my correct pipo dem say olori Mariam dey vex because of say e say kabiyesi no carry dem go Ile-Ife he for uni wia e go obtain the di eh, the the doctoring degree for school say e supposed to carry dem go because they be the wife of caviarcy eh, na im make am then eh, olori mary am come the verse now The verse say why you e go carry another person? come go there why e no carry dem go there my correct people. we even hear say say say eh, govnor adeleke come ileife palace come see kabiyesi dem say e come dey ask kabiyesi say na wen queen naomi dey come palace say ah, say no be e never still read the time wen queen naomi go take come palace say make kabiyesi do make e settle things well with queen naomi you understand. nobody wey no like queen army say queen army dey very very quiet so kabiyesi come talk say make dem no worry say very soon so my correct people, dem say prince eh, govnor adeleke so na im tell kabiyesi say he don dey hear plenty news since e just that e be one person wey no dey like to interfere into somebody's affair He say supposing we kabezi no dey close e no go still ask am say make e try make e make all miss say queen ami is too calm say he dey very very quiet He dey reserved so make e try make e be say everything dey okay make everything dey alright make e try to bring her back and di son to the palace say say can't visit tell am say Uh, queen army no wan come palace e wan say as the palace Now he come say okay good but make dem no make e try to set everything all right. make worry no dey He come say okay my people, we hear say olori Mary? mariam say kabiyesi no dey like to go to somewhere with her shebi una know because olori Mary I no dey talk i don't know why I no dey talk na im make am maybe na make am no fit go anywhere with her she go just dey quiet she go just dey e no dey even laugh sef anytime wey kabiyesi na see am dat time wen kabiyesi <laughs> carry am go abuja hmm na wa wen i just newly marry am wen e dress very very expensive una see am na kabiyesi dey for front e dey back e <laughs> run run for local beauty so my correct pipo abeg mu na share dis video subscribe o oh. god go bless you.